it has been confirmed 100% confirmed say the video and don't welcome their set of twins boy and girl for usa yes so my When I know say the first video website post i was not really sure because the thing i just do double mind and then e get weird um, uh, tunde not come post say video say na made dem stop circulating old picture so but davido no as she say make dem stop circulating old picture he no announce am say no be truth He just put love emoji say make dem stop to dey circulate old picture but the one wey e come make me believe say yes true true This thing na true chioma best friend wey dem dey call naomi yes o oh, chioma best friend wey dem dey call naomi don come out to come say god do am una know say wen ifeanyi kpai my pipo dis girl comot for social media o oh. since how many months ago e never e don e don reach nine months wey be say this girl never post for her social media handle because of eh, wetin happen to um, eh, ifeanyi so and eh, chioma and this girl dem be very good friend as in tight friend right from time so surprisingly person wey be say e no dey post right from beginning since when he be say fine, find ekpai as this thing happen now wey be say ah this this rumour con dey go on na so she come out o but she close her comment section come write say god has done it so una go see am say everything even eh, davido senior brother adewale that one don come out again to come confirm am you dey see am so but una know say eh, chioma and davido the nmb will be say they get them brekete them boku so David davido no wan take chances at all that is why e keep am private if not by people, not be small tin o oh. even daddy freeze that one don kukuma before daddy freeze eh, carry eh, eh, come out to come talk about it come congratulate David when e know say di tin not true kemi lawyer will be say na davido enemy That one he no fit bear am again He come out instead of him go congratulate david and chioma he say na through cesarean eh, operation na chioma take born una dey see bad belle so my people no be small tin o oh. i dey very very happy in fact eh, na me happy pass for this thing wey dey happen because last year when this whole thing happen wen ifeanyi rip the thing i shed tears when they say i cry because oh god the thing pain me me wey be say don't be me born fine? if he pay me like that i wonder how e go be for Choma. so congratulations to Choma and davido we thank god uh, eh, una go dey surprise say ah why be say davido never announce dis thing davido no dey take im wife play oh. he e no want to He no want make anything happen to chioma or the pikin that is chioma eh, in fact davido they protect im family very well because una know now una know every una know say chioma and davido they are love they they are are love because of dis um, baby mama something when he be say e surround dem -huh. dis baby mama things when he be say davido gather baby mama full everywhere all those baby mama they were not happy say ah davido end up with chioma because they fought tooth and nail they fought tooth and nail to make sure say this marriage no go but still you see this love of a thing when man don't love you don't love you no force yourself into any man a situation wey we say you go they force yourself a situation wey we say you go they force yourself at the end of the day you go dey disappointed chioma and davido love hmm na real love davido eh e no dey take chioma play He so much love him wife chioma He love him wife chioma oh my people, make you see say even though uh, wetin dem dey call am this guy um uh, eh, dis uh, eh, girl anita when e be say e come out come tok say davido give am belle say and they expect Davido pikin. Davido eh, eh, pregnant when he come disgrace Davido. Anita Brown. Anita Brown don't follow congratulate Davido. Hey, my people. They really talk and say, when God eh, when God decide to favor you, even your enemy eh, will be at peace with you. This girl, una know wetin this girl do now. When he come give Davido public embarrassment come even the even dey insult chioma john at the end of the day although she she apologized to chioma but she apologized to chioma Under the see am so nine don come out come say congratulations. meanwhile people come dey ask say ah ah i think she been say she get belle for the davido Where the belle na abi she never in fact eh, i just this god wey you dey see so what god cannot do does not exist chioma since wey be say this thing happen wen chioma loss e ifeanyi chioma never enter social media chioma never even show face for social media because the thing pain her e pain her if na who e go be when her ah. so chioma is just doing her thing quietly quietly in fact eh i never see girl like chioma chioma Choma, the three people where they behave like Choma for this Nigeria, you know Genevieve, as in for their temperament, their quietness. Genevieve, Choma, and Whiskey, these three people, they just get almost similar character. They know they answer personal. They know they controversial. They just they quietly they do their thing. Genevieve, Whiskey, and Choma Davido, very quiet people where we say They fit you silent eh finish your life Where they go give you silent eh you sef go dey answer say what you carry for body that's the kind of people where we say this three set of human being dem be so chioma na very calm girl when they see say will love and so love and to leg when he match for ground una go they wonder why very social media eh, eh, drama free she no be the she no be the type wey be say dey show body she just dey calm good girl davido really bend down select o davido eh he bend down select so my people o oh, na no be so na so na so we just see am so i say everybody dey happy everybody dey rejoice say god you did this one god you did this one because when this thing happen that last year this is exactly eleven months now that means as the thing happen just two months chioma take in e dey say am so oh god god is faithful who no fear this god eh anybody when e be say god is not your he's not a respecter of person god is not your mate when god want to do something that is why this time around eh davido eh hey David they overprotective of chioma and the pikin That is why e no wan announce abeg before this thing circulate around everywhere so not true Hundred percent confam i say hundred percent confam even the pastor when he see this prophecy don't follow davido eh, Don't follow Don't don't confirm am Don't confirm and say yes This thing not true my people, god is too much god is too much He's so faithful to faith. Anybody will be say he refuse to put their trust in God, that person they wasting time because when God want to embarrass you, he embarrass you with many, many blessings. This is what really happened to Choba and Davido. Alright, my people, this time oranges in case you never subscribe to our channel. I beg you now subscribe. Now have a nice day. Bye.